N Radio es América. ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo kimwe n'abandi bamenyesha amakuru bagenzi banje baya makuru twabateguriye kandi turabashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara ca washington dc ni mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona benjamin mkapa yayoboye igihugu ca tanzania yaraye yitavye imana kuri uyu rupfu rwiwe yatangajwe na perezida john pombe magufuli Mzee Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya tatu, amefariki. Amefariki kwenye hospitali Dar es Salaam ambapo alikuwa amelazwa. Ni waombe wa Tanzania tulipokee hili na tuendelee kumwombea mzee wetu.
uwo ni perezida wa tanzania john magufuli aragira ati benjamin mkapa yabaye perezida wa gatatu wa tanzania yitavye imana yavuye mu bitaro vya dar es salaam aho yari amaze iminsi agwariye musabe abanyatanzaniya ko mwobandanya mumusengera inama y'abategetsi b'ibihugu byo muri afurika mu burengero yari igenewe gutorera inyishu ibibazo vya politike biri muri mali yarangiye ata amasezerano ashitsweko pire biya ajak umunyasudani aranira ko ibintu vyohinduka mu gihugu ciwe ca sudani yo mu mpanuko yahungiye muri leta zunze ubumwe za amerika aya makuru n'ayandi tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini turayagaruka ko mu kanya gatoyi mugume hafi y'amaradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi inama y'abategetsi b'ibihugu byo muri afurika yo mu burengero yari igenewe gutorera inyishu ibibazo vya politike biri muri mali yarangiye ata amasezerano ashitsweko inama hagati y'abo bakuru b'ibihugu bitanu vyo muri afurika mu burengero yamaze amasaha atari make ku munsi wa kane babonanye na perezida wa mali ibrahim bubakar keita hamwe n'abayoboye umuhari w'abagira imyiyerekano isaba ko atanga imihoho ivyo biriko biba mu gihe umugumuko w'intagondwa z'abayisilamu ushobora gutuma igihugu kija mu kajagari nyamara utwigoro tw'abo bategetsi b'ibihugu vya niger senegal cote d'ivoire ghana na nigeria ntaco twashitseko batangaje ko ishirahamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi mu karere ko muri afurika mu burengero sedeao mu mfunyapfunyo rizogirisha inama ku munsi wa mbere mahmud diko umwe mu bayoboye umuhari w'abagira imyiyerekano yatangaje ko ata ntambwe n'imwe yashitsweko mu biganiro iyo nama y'abakuru b'ibihugu vyo muri afurika mu burengero yabaye inyuma y'uko intumwa z'ishirahamwe sedeao zigerageje mu kiringo c'imisi itanu guhuza impande zitumvikana muri mali yamara ico gikorwa carangiye ku munsi w'imana urangiye ata ntambwe zishyitsweko perezida keita yashitse ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu atera aremerwa bikomeye kugira ahagarike intambara imaze igihe yatewe n'intagondwa z'abayisilamu naho muri sudani pire biar ajak umunyasudani aharanira ko ibintu vyohinduka mu gihugu ciwe yahungiye muri leta zunze ubumwe za amerika yahunze afashijwe na leta ya amerika yamuhaye impapuro za viza zihutirwa we n'umuryango wiwe ni nyuma y'uko perezida wa sudani yo mu mpanuka salva kiir ategetse uko anyuruzwa canke yicwa uwumwunganira gerard gense yamenyesheje ko yaburiwe n'abategetsi bakomeye mu gihugu ciwe yashitse i washington mu ijoro ryo ku munsi wa kane inyuma y'uko yinyegeje mu kiringo c'indwi zitari nke mu gihugu ca kenya hamwe n'ingorane yagize zo gushobora kuhava kubera ingingo zo kurwanya ikiza c'umugera wa corona pire biya ajak afise imyaka mirongo itatu n'itandatu muri iki gihe yatangaje ko yari atekewe n'ubwoba bwinshi cyane mu ndwi za nyuma imbere y'uko ashobora guhungira muri amerika amenyesha ko yumvise aremurutswe igihe indege yamuzanye muri amerika yahaguruka ajak yanonosoye ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza ya harvard yarafashije gushiraho inzego nshasha zijejwe umutekano w'igihugu yamara izo nzego zaramupfunze mu myaka y'inyuma yaho ni umwe mu bane bagura bikomeye intwaro ya perezida kiir yafashe minenegwe ukugabishira kumunyuruza canke kumwica mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abandi banyasudani bo mu mpanuka babiri batavuga rumwe na leta baragandaguwe inyuma y'uko banyurujwe mu gisagara ca nairobi ivyo vyatumye leta ya amerika ifatira ibihano abategetsi batanu bo muri sudani yo mu mpanuka jack yasavye amerika gufatira ibindi bihano abategetsi bo muri ico gihugu harimwo perezida salva kiir ubushinwa bwategetse amerika kugara konsula yayo mu gisagara ca shengdu ni mu gihe icuka kibi gitera ciyongera hagati y'ivyo bihugu bibiri ubushinwa bwafashe iyo ngingo n'umunsi wa gatanu kwishyuye ku ngingo amerika iherekwa gufata yo kugara konsula yabwo muri leta ya texas yatangaje ko ubwo buserukizi bwari bwahindutse ikibanza co gusumiramwo urusaku ivyo bibaye mu gihe imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri itera itosekara kurushiriza ubushinwa bufashe iyo ngingo amasaha make nyuma y'uko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika mike pompeo atangaje ko imigambi imaze igihe kirekire yo gukorana n'ubushinwa ataco yashitseko n'itangazo ryabwo ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'ubushinwa bwamenyesheje ko ingingo yafashwe ari nyishu yari ikwiriye ku ngingo itagira insiguro yafashwe na amerika ubwo bushikiranganji bwagiriza amerika ko ariyo yonyene iri inyuma y'imigenderanire mibi ihari muri iki gihe hagati yayo n'ubushinwa busaba amerika gusubira bidatevye ku ngingo idasobanutse yafashe igasubira gushiraho uburyo bwotuma imigenderanire n'ubushinwa isubira kumera neza nyamara umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika mike pompeo avuga ko igihugu ciwe kitazosubira gufatira ku vyo abategetsi b'ubushinwa bavuga ko ahubwo izofatira ku kugene bazoba bigenjeje naho michel obama umukenyezi wa perezida barack obama yahoze atwara amerika yatanguje ikiganiro gishasha azocisha ku rubuga rwa podcast kizokwitwa the michelle obama podcast tumvirize diane nini nahazwe ku bindi kuri iyi nkuru amenyekanisha iby'ico kiganiro ciwe gishasha ku rubuga rwa twitter michelle obama yagize ati ndanyotewe ibiganiro nzoza ndagirana ahanini n'inshuti zanje abaryango abo twahoze dukorana n'abandi uwa mbere muzokumva mw'ico kiganiro canje ni barack obama ico kiganiro kizoza kirakira umutumire umwe atarenga kizotangura igenekezo rya mirongo ibiri n'icenda za kuno kwezi abenshi bakaba biteze ko michel n'umugabo wiwe mu kiganiro kizokugururira ibindi bazoyaga ku bibazo bihangayikishije isi muri vyo harimo ikiza ca virusi ya korona urubuga variety ruzi igice c'ibizovugirwamwo rwemeje ko bazonayaga kucuka kiri muri amerika inyuma y'urupfu rw'umwirabure george floyd yashengeye ari mu minwe y'umupolisi yera amufukamye ko hanyuma akabura umwuka michel obama afatwa nk'umwe mu bafasoni bakunzwe cyane ku isi no muri amerika igitabo ciwe ca nyuma yise becoming kikagaruka ku buzima bwiwe kimaze kugurisha kopi hafi imiliyoni cumi na zibiri urakoze diane onu yagiriza ubutegetsi bwa zimbabwe kwihisha inyuma y'ikiza ca virusi ya korona mu guhonyanga uburenganzira bw'ikiremwa muntu diane nini ntihazwa dufitiye ibindi igisata kijejwe agateka kazina muntu muri onu cashize ahabona ivyo vyagirije uno munsi cishimikije uburorero bw'umumenyeshamakuru akunda inkuru z'amatohoza muri ico gihugu kimwe n'ubutavuga rumwe na leta batawe muri yompi mu ntango zino ndwi polisi bafata yabagirije kugumura abanyagihugu no kuba intambamyi mu kurwanya ikiza ca virusi ya korona muri ibi bihe yise ibitoroshe vyo guhangana na kino kiza ico gisata cavuze kandi ko hari amakuru gifise y'abaforoma bahagaritswe bari mu myerekano yo gusaba agashahara kisununuye cabandanije gisigura ko nubwo gitahura ko amakoraniro muri bino bihe ariyo kwirinda polisi yarenze akarimbi mu gukoresha inguvu z'umurengera muri iyo myerekano no guta mu mvuto abayikora amaze kwandura umugera wa korona muri zimbabwe bariko bababa igihumbi n'amajana umunani ku ruhande rumwe onu ikavuga ko ishima ko leta y'ico gihugu iriko iragira inguvu mu gukumira ikiza ca korona ariko ku rundi ruhande ikayinegura yihamagarira kutagifata nk'icitwazo mu gucinyiza abataryohera ugutwi kwayo
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kutwumviriza ku rubuga rwacu rwa facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wesi tatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini william benjamin mkapa yigeze kuba perezida wa tanzania yaraye yitavye imana mu ijoro ryakeye mu myaka mirongo umunani n'umwe yari amaze ku isi ine muri yo yayimaze ari umuhuza mu biganiro byo guhuza abanyapolitike bo mu burundi inyuma y'uruhagarara rwabaye muri ico gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mkapa yaratanze imihoho kuri ico gikorwa avuga ko leta y'uburundi n'abatavuga rumwe nayo atagushaka berekanye kukumvikana ido nido kuri iyi nkuru na mugenzi wacu tiyeka bene iyo nkuru ari mu rwanda umutama benjamin william mukapa umukuru w'igihugu agira gatatu inyuma y'aho igihugu ca tanzania kironkeye ubwigenge yari yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itatu n'umunani asezeye isi afise imyaka mirongo umunani n'ibiri urupfu rwiwe rwemejwe na perezida wa tanzania tumepata msiba mkubwa mzee wetu mzee benjamin william mkapa amefariki kwenye John Pombo Magufuli yatangaje ko igihugu kibuze umutama w'inararibonye muri politike umuhanuzi wa Jambo abushitse yarongoye igihugu ca Tanzania kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu muri ico gihugu i Arusha hariko harabera ibiganiro vyahuje leta y'u Burundi n'umuhari CNDD wayigwanya ico gihe Domitiano Ndayizeye we yari perezida w'u Burundi aribuka uko Mukapa yafashije u Burundi kugira ngo amasezerano y'amahoro yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri aboneke ni umuntu yadufashije cyane jewe naramwituye akatari kake Eh, cyane cyane nk'igihe naba mfise ingorane zo kumvikana hagati y'abategetsi bamwe bamwe b'uwo muhari na leta ko narigeze nko kugira nk'utubazo eh, n'abantu na zuma yaradufashije utubazo na museveni aradufasha Eh, narigeze kurungika umugwi uganira n'umuhari sende devide bariko baraganira ivyerekeye igisirikare bagezeyo baraharira ariko baragera igihe biranka ko bumvikana ku vyerekeye uruhara rw'intwazangabo za sende devide mu, mu bibanza vyo ngaha mu gihugu baraharira rurabura gica kugeza igihe bataha yaradufashije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hadutse imvururu za politike mu burundi mukapa yagenywe n'akarere ka afurika y'ubuseruko kugira ngo abe umuhuza yamara inyuma y'imyaka ine akora icyo gikorwa yasezeye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani avuze ko bimunaniye I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success.
nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imiburi buri ndonke umuntu n'umwe yoserukira leta y'u Burundi ariko vyaranse yamara nta kundi ndizera ko mwebwe mwaje muzokora kugira ngo haboneke urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri Free, fair, and credible come 2020.
umwe mu banyepolitike yitabiriye ivyo biganiro nk'utavuga rumwe na leta Charles Nditije yabwiye ijwi rya Amerika ko ico azokwibukira kuri Mukapa ari uko yananiwe guhuza abarundi novuga mbere yuko byamutaye kuba amazi akarore ni uko yatunganije inshuro gatanu ibiganiro eh, vyitwa ko vyari guhuza leta n'abatavuga rumwe mugabo izo nshuro zitanu zose nta na rimwe yigeze ashobora eh, gutunganya ibiganiro kugira ngo eh, abatavuga rumwe na leta na leta bicarane baganire amaso mu yandi mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umuhoza mukapa yagiye bujumbura kubonana na leta avuyeyo yabwiye ijwi rya amerika ko ahubwo abo batavuga rumwe na leta basaba ibidashoboka I am in no position to determine the legitimacy of the government.
abibaza rero ko ari jewe nemeza inzego barataye umutwe mu bimvugira uko nyene sinzi uwabaroze pe abaseruka ibihugu vyabo baje ngaha bakirwa na perezida nkuru nziza akanama k'amahoro n'umutekano ka onu karamwemera nk'umukuru w'igihugu none ubwo busazi buva hehe turiko dutakaza akanya tuvuga ibintu vyaheze kera
ivyo biganiro vyabwirizwa kurangizwa n'amasezerano ahuriwe ko na leta ya nyakwigendera petero nkurunziza n'abo batavuga rumwe nk'uko ibiro vy'umuhuza bitahengeshanya kubivuga yamara siko vyagenze ku bw'uwo wahoze arongoye uburundi perezida domisiano ndayizeye impande zari zihanganye mu biganiro nizo zazaniye amananiza umuhuza yarakoze uko ashoboye yaratubaza cyane ariko akagira ati none mwebwe mupfa iki kuki mwewe mudashaka kumva impanuro abandi bababwiye tuti ahubwo bwira uwo utumva Eh, ku buryo hariho na bamwe bamwe bavuga bati mu byamuhitanye birimwo abarundi na twebwe twari dukwiye kwifatanya n'abatanzaniya kugira ngo mu mutima wacu duherekeze mukapa muri ibi bintu byerekeye eh, gufasha mu by'ibiganiro burya iyo uhuye n'abantu babiri badashaka kumvikana nawe wowe ufise inguvu zimeze gute ntushobora kubafasha ngo ubafatanye ni nka kujya ku- kubanisha amazi n'umuriro kimwe kirahitana ikindi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yitabiriye ivyo biganiro aserukira umugambwe wiwe CNDD FDD yavuze ko ababajwe n'urupfu rwa Mutama Mukapa Perezida Ndayishimiye abicishije ku rubuga rwa Twitter yabujije igihugu ca Tanzania hamwe n'umuryango wabuze yemeje ko na Afrika ibuze intwari Pierre Claver Niyonkuru Kigali ko bwijwe rya Amerika urakoze Pierre Claver
inshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
tuve muri tanzania tuze mu rwanda aho umucamanza mu rwego rudasanzwe rwa sentare nkuru mu gihugu yongeye kumviriza ukwiregura kw'abantu cumi n'umwe bagirizanywa n'umumenyeshamakuru focus ndayizera ku byaha by'iterabwoba no kugirira nabi ubutegetsi buriho abireguye kuri uyu wa gatanu nabo bahakanye ibyaha by'iremendanya bavuga ko bagirizwa eric bagira ubusa yari yasubiye i nyanza mu cyumba cya sentare abaregwa bose uko ari cumi n'umwe bari basigaye kwiregura bagira icyo bavuga ku biganiro umunyamakuru kasiye nta muhanga yagiranye na jean claude nsengimana bakunze kwita tembo kuri telefone ndetse n'icyegeranyo cy'abahanga kivuga ku bisasu byagombaga guturitswa hirya no hino mu gihugu babihakanye babimburiwe na bwana emmanuel niyo nkuru wabwiye umucamanza ko amajwi ya nta muhanga na tembo yumvirijwe kuri telefone ntaho bigeze bamuvugamo bityo ko ntaho ahurira nayo yavuze ko yaba fokasi ndayizera uregwa ko yafatanywe ibisasu yewe na eliakimu karangwa uregwa ko yagombaga gutegura uko bizaturitswa ntaho bahuriye yavuze ko yabamenyeye mu rukiko asanga bareganwa mu majwi humvikanamo nta muhanga avuga ko hari abantu babo benshi bo mu ihuriro nyarwanda rnc batawe muri yombi n'inzego z'umutekano mu rwanda kandi ko byari ngombwa ko babatabariza n'amahanga akabimenya umucamanza yabajije uregwa niba muri abo bavugwaga ko bafashwe n'inzego z'umutekano atari abarimo ku bireba niyo nkuru yasubije ko yaba tembo ndetse na nta muhanga ntaho abazi yavuze ko uretse kuba avuka ku musozi wa jari mu mujyi wa kigali ari nawo nta muhanga avukamo nta handi bari baziranye ni nako byagenze kuri bwana patrick nihoze yavuze ko ntaho ahura n'amajwi yafashwe kuri telefone kandi ko imishinga y'abagiranaga ibiganiro atayizi ariko hakazamuka ikibazo cy'uko uyu mwibazwa rye mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha yemeye ibyaha anavuga ko ariwe wari ushinzwe gushaka abajya mu mitwe ya gisirikare mu ihuriro nyarwanda rnc ivugaho ko yashinzwe na general faustin kayumba nyamwasa wigeze kuba ari umugaba mukuru w'ingabo z'u rwanda yabwiye umucamanza ko ibyo yemeye byose yari agamije kurengera ubuzima bwe ku bisasu ubushinjacyaha buvuga ko inzego z'umutekano zabifatanye fokasi ndayizera niyihoze yavuze ko ibyo ntacyo yabivugaho asaba ko byabazwa uwo bivuga ko byafatanywe yanahakanye amafaranga aregwa ko yoherejwe kuri telefone na kasiye nta muhanga mu mugambi wo gushaka abajya muri rnc hari ubutumwa bugufi umushinjacyaha avuga ko bwagaragaye muri telefone ya niyihoze akimara gutabwa muri yombi ubwo ngo bwamusabaga gukuramo ikarita ya telefone na bateri kugira ngo abamuhigaga batamenya aho yari aherereye ubwo butumwa yabuhakanye avuga ko telefone ye akimara gutabwa muri yombi ishobora kuba yarakoreshejwe ibindi bintu ni mu gihe uwitwa ive mushimiyimana we aregwa ko yagombaga gutera ibisasu mu mujyi wa kigali mu igaraje riri ahazwi nko ku giti cy'inyoni ku ruganda rw'amazi rwa nzove no ku ruyenzi ibi byose nawe yabihakanye naho bwana rutaganda bosco we aribaza impamvu ubushinjacyaha bwatanze ibiganiro bya nta muhanga na tembo kuri telefone kandi nawe akibaza uburyo we na bagenzi be butabumvirije ngo habe hagaragara ibiganiro bagiranye muri rusange abaregwa bose bagize icyo bavuga kuri uyu wa gatanu bose bafashe umurongo wo guhakana ko amajwi yatanzwe n'ubushinjacyaha ntaho bagaragaramo kandi ko ibisasu fokasi ndayizera aregwa ntaho bahuriye nabyo nta n'ubumenyi babifiteho ubushinjacyaha bwongeye gusubirana ijambo maze buvuga ko abaregwa bose uko ari cumi na batatu bari mu murongo umwe wo guhindura imvugo haba mu byo bavugiye mu bugenzacyaha ubushinjacyaha no mu rukiko baburana ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bwavuze ko kuba abaregwa bahakana imvugo zabo mu rubanza mu mizi ubwabyo bidahagije ngo ziteshwe agaciro yisunze ingingo z'amategeko bwana michel nshimiyimana ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko uregwa yageze imbere y'urukiko agahindura umurongo yatangiranye bitavuze ko ibyo yavuze mbere ntaga agaciro bigira yibutsa ko umucamanza uburanisha urubanza mu mizi ari we uha agaciro ibivugwa yibukije ko itegeko rigenga itangwa ry'ibimenyetso mu manza buri muburanyi aba agomba gutanga ibimenyetso bishimangira ibyo avuga maze bwana nshimiyimana avuga ko nta mpamvu n'imwe igomba gutera urukiko gushidikanya ku mvugo zabo kuko ngo biyemereye bashyira imikono ku nyandiko mvugo zabo babanje kuzisoma nta n'ubakubita yabwiye umucamanza ko uburenganzira bwo kwiregura mu butabera bw'u rwanda bwubahirizwa bityo ko kuvuga ko bahahatiwe kwemera ibyaha ari cyo yise gusebya ubutabera umushinjacyaha abarega ko ibyo basubije mu nzego za mbere byose bifitanye isano uko ari cumi na batatu ku kijyanye n'inama bacuragamo imigambi yo kugira naho ubutegetsi buriho buri umwe ngo yasobanuraga ibikorwa yashinzwe kandi bakabisobanura batarabarizwaga mu kivunge yasabye ko imvugo zabo zafatwa nk'ikimenyetso gikomeye muri uru rubanza ubushinjacyaha bugenda buhuza uko abaregwa bahuriraga mu matsinda bukavuga ko nta muhanga yacuranye umugambi n'umunyamakuru focus ndayizera mu kubona ibisasu ndayizera nawe ngo yumvikana na karanga uko byagombaga guterwa ubushinjacyaha bukabwira urukiko ko hari irindi tsinda ry'abantu umunani bahuriraga ijari mu nama zo gucura imigambi mibisha yo kugira naho ubutegetsi buriho abaregwa uhereye kuri focus ndayizera ndetse na eliyakimu karanga ubushinjacyaha buvuga ko ariwe wagombaga gukora sisiteme yo guturitsa ibisasu barabihakana mu byagombaga kwibasirwa ku isonga ubushinjacyaha buvugamo ibikorwa remezo birimo ibigega bya esanse ibiraro by'imihanda ingomero z'amazi bikanahitana imbaga kandi bigakorwa hirya no hino mu gihugu tembo bivuga ko yahaye ibisasu ndayizera we na n'ubu ntagaragara ukurikije aho uru rubanza rugeze biboneka ko ubushinjacyaha buri kugana ku musozo butanga ibisobanuro bya nyuma buganisha ku gutanga icyifuzo cya nyuma ku baregwa nabo bakazagira icyo bakivugaho niba nta gihindutse iburanisha rizakomeza ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka eha bagira ubusa ijwi rya amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda turagushimiye eric kuri iyo nkuru mu burundi abakenyezi bo mu ntara ya kibitoke bakora urudandazwa njagukambibe basaba leta y'uburundi ibicishije mu kigo gitangisha amakori n'amatagisi kubagabaniriza amakori babisabye kuri uno wa gatanu inyuma y'uruganda rw'iminsi ibiri rwatunganijwe n'ikigo obn ni inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika ryifashishije abanywanyi bayo mu burundi dusomerwa na mugenzi wacu desire yatunga imana ari kigali mu rwanda abakenyezi bakora urudandazwa njabukambibe bo muri iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi bavuga ko bafise ibibazo bijanye no kujabukana ibidandazwa ku rubibe iyo ntara ihana na repubulika iharanira demokarasi ya kongo isoko ry'ijwi rya amerika isigura ko izo nazo ziva ku kuntu bacisha ibidandazwa mu kinywabi cyamaze guhoma ibintu byinshi cyane kuko iyo uciye mu kinywanyi nta kintu na kimwe ndokora utwo nzanye baratunyamburira mu nzira ibyo mbonera kure twebwe ingorane dufise n'ibyo ibudurada tudandaza kuko aho duca ntihatworohera ni kubera oberi turisha amafaranga menshi bikaturaza kuri turi burihe kuko ntacyo twosigara nka tuvuze ngo turiho ubwo umutahe n'inyungu tuyogenderamo turadutinya tugaca mu nzira z'ikinywabi ingorane tuba dufite cyane kuko iyo duciye mu kinywabi tugahura na oberi cyangwa abapolisi abajejwe umutekano baratwambura n'umutahe ubutunga umuryango wose bakawutwara abakenyezi bo mu makomine ya buganda na cibitoke ahanini badandaza ibitenge bakuye mu gihugu kibanyi ca kongo bavuga ko amatagisi batozwa baciye ku mugaragaro ari menshi isoko yacu yababajije icyo basaba leta twosaba leta nk'umubyeyi ko yodushikira muri obere kugira batwohereze mu byerekeye tagisi kugira tuze turaca mu nzira z'ukuri tworoherwe natwe mu byo dukora bya misiyo obere tworohereje ikadurisha amafaranga make ya tagisi ndibaza kuko twokora kenshi na leta nayo ikaronka tagisi yayo twinjize leta ko natwe byo tunezera cyane twebwe icyo dusaba leta kandi twamye tubisaba kuva kera nuko tutari bwaronke abo dutuma ubu rero turaryohewe turishimye ko turonse abagomba kuduserukira imbere hama turabatumye bagende bashike nk'ababyeyi baganire hanyuma baje muri oberi bavugane hama batworohereze ku biciro natwe dukore turonke icyo gutunga umuryango kuri iyo mvu amashyirahamwe ahurikiyemo abakenyezi bakora urudandazwa njabukambibe yatunganije uruganda rw'iminsi ibiri ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke ku musozo w'urwo ruganda kuri uyu wa gatanu moni ya wakana ajejwe kumenyesha amakuru muri ayo mashyirahamwe avuga ko bagiye kwegera inzego z'igihugu kugira hagire igikozwe icyo twaba tugiye gukora abo bakenyezi turakeneye yuko boroherezwa mu kazi kabo turakeneye yuko bamenya ko ako kazi ni akazi gafasha imiryango myinshi ni akazi gafasha ndetse n'igihugu ni akazi gafasha komune ni akazi gafasha ababegereye ikibano cyabo ariko kubera ayo matakisi ayo ma ampo ibyo byose basabwa biba biri hejuru cyane kandi bitemewe n'amategeko bibatuma baca muri iyo nzira itariyo muri iyo nzira itemewe n'amategeko bigatuma abakenyezi kumbura bahura n'izindi ngorane mu ibarabara baja kuribwa mu ijoro bagirwa nabi bahura n'abamerera nabi mu ibarabara nicyo gituma natwe tugiye gusaba tugiye kwegera abajejwe kuborohereza mugabo ubu batari ko baraborohereza kugira ngo kumbure babatezurire kumbure ngo abakenyezi nabo bisununure bashike imbere kumbure abakenyezi nabo bakore bidegenza kandi bakore urudandazwa rwemewe ruteza imbere cyane eh, ruteza imbere cyane igihugu mu byere- mu byerekeye ubutunzi ikigo obeye kijejwe gutoza amakori n'amatagisi kigize iminsi kigendera ahinjirana ibidandazwa bivuye mu bihugu bibanyi kimenyesha igituma catanguye izo ngendo mu gihugu hagati ni ukugira abakozi b'ico kigo baraba ingorane ziri mu rudandazwa ndengambibe mu ntumbero yo kuzitorera inyishu mu minsi iri imbere abakozi b'ikigo obeye ico barahira bakarengwa ni ugusasira indava urudandazwa rwa magendo isoko yacu ivuga ko kandundura ibitenge igihumbi na mirongo itanu na bine ari byo bimaze gufatwa na komisariya y'igipolisi mu ntara c'ibitoke mu mezi abiri aheze biciye mu kinywabi majana indwi na mirongo ibiri n'indwi vyafashwe mu kwezi kwa gatandatu guheze majana atatu na mirongo ibiri n'indwi navyo vyafashwe muri uku kwezi kw'indwi buramatari w'intara ya cibitoke bizoza kahem mu nama yaremesheje abatware muri komine buganda kuri uyu wa kane yari yo gutuza urwo rudandazwa rwa magendo akagabisha ahazofatirwa urwo rudandazwa umutware w'ahatabimenyesheje ko nawe nyene azofatirwa ibihano urakoze desire yatunga imana
turabasuhuje bakunzi banywanyi b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu rwanda inyuma y'amezi ane leta ihagaritse inkino kubera ikiza ca virusi ya korona abakunzi ba siporo mu nzego zitandukanye baratangura kugana iya stade muri iyi weekend mugenzi wacu edi gwema amaze kubaza umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika mu rwanda jean claude munyandinda igishasha cy'inyuma y'uko korona yiyadukije Eh, nihuse rero nababwira ko ejo kuwa gatandatu ku stade national amahoro i remera eh, hari imikino iteganyijwe iyo ni imikino idasanzwe izahuza abagore batwite aho bazaba bazenguruka stade amahoro i remera basiganwa Ah, usibye imikino n'amarushanwa yateganyijwe hazaba n'ibiganiro bizatangwa n'abantu nyine b'impuguke cyangwa se inzobere mu by'ubuzima bazaba basobanura akamaro k'imikino ku bagore batwite n'uburyo umwana batwite nawe ashobora uh, kwitabwaho akagira ubuzima bwiza muri icyo gihe akorerwa siporo hari n'ibihembo bizatangwa nyine bihabwa abagore bazaba barusha abandi kwitwara neza ntabwo ari iyo mikino gusa y'abagore batwite iteganyijwe kuko no mu isiganwa ry'amagare shampiyona y'isi iteganyijwe mu Busuwisi mu kwezi kwa cyenda nayo irimo iritegurwa by'umwihariko ikipe y'u rwanda cy'u rwanda nayo izaba yaserutse ibyo ariko byose bizaterwa niba nyine iki cyorezo kiri kuyogoza isi icyorezo cya korona kizaba cyacishije make iyo mikino rero iteganyijwe ku itariki makumyabiri eh, kugeza ku makumyabiri na karindwi z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka mu busuwisi mu mujyi witwa egle martiri abakinnyi b'u rwanda guhera ejo kuwa kane batangiye umwiherero abakinnyi barindwi rero bari musanze mu kigo cy'imyitozo mu isiganwa ry'amagare twihuse twabwira ko abakinnyi barindwi ari moyize mugisha akaba samuel mugisha ari nawe usanzwe kapitene y'ikipe y'igihugu mu mukino wo gutera ku magare undi ni areruya joseph abo ni batatu bo- bo mu cyiciro cy'abakinnyi bakuru hari abandi bakinnyi rero bane basigaye muri abo bane basigaye harimo babiri bo mu cyiciro cy'abatarengeje imyaka makumyabiri n'itatu abo nta bandi ni eric habimana ndetse na renus uhiriwe abo rero bazaseruka muri muri de ventuwazo hakaba rero n'abandi babiri b'abajiniyoro ni ukuvuga abatarengeje imyaka cumi n'umunani aribo eric muhoza ndetse na etienne tuyizere Eh, icyo nakubwira rero ni uko umutoza w'ikipe ni uwitwa Sterling Magnell ari nawe usanzwe atoza ikipe y'igihugu ya mbere aha rero imyitozo yaratangiye umwiherero watangiye ejo kuwa kane ariko nyiri n'ubundi eh, bahabwa amabwiriza y'uko nubwo imyitozo yongeye gusubukurwa bagomba guhana intera ihagije kugira ngo barusheho kwi- eh, kwirinda icyorezo cya coronavirus jean claude munyandinda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika w'imikino ndagushimiye cyane kuri ayo makuru utugejejeho murakoze cyane Eddie.
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha tubonyeho akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu arimas karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye uwabihagarariye ni edi gwema amakuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikoro mari kumwe na fide niyo ngabo turabashimiye mwese mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika